ijwi rya amerika nongeye kubasuhuza muri kumwe na thomas kamirindi turakuvu- turivu- turavugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi turi kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri u rwanda n'uburundi ni ibihugu bivandimwe hariho abashaka kwenyegeza twosaba indongozo nka ko atamunyagihugu n'umwe yova ngaha agiye gutesha umutekano muke mu gihugu kibanyi cy'u rwanda uyu ni visi perezida wa mbere w'u Burundi gaston sindimwo ubwo yari yasuye umutumba wa gaturanda muri komine bugabira ku mupaka w'u Burundi n'u rwanda n'umwanya w'amakuru yo mu burundi duhera ariko i bujumbura aho abantu babiri baraye bakomeretse cyane mu gitero cya grenada aho bategera bisi mu murwa mukuru w'u Burundi evariste nzikobanyanka aratubwira uko byagenze igihe cy'isaha imwe zibura iminota mikeyi ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu niho umuntu atamenyekanye yatera gerenade ku gituro c'amabisi aja mu buraruko bw'igisagara ca bujumbura ni ruhande y'ahahoze isoko nkuru ya bujumbura abantu babiri bari mu bariko burira bisi ibunguruza ibajana muri karitiye gasenyi ya komine gihosha barakomeretse cane nk'uko vyemezwa n'icegera c'umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi abanyagisagara buririra amabisi hafi y'ahahoze isoko nkuru ya bujumbura biyamiriza ubwo bukozi bw'ikibi uno mukenyezi ari mu baraye barusimvye tw'abanyagihugu bato bato tubayeho kubera kwihangayikira nta mashuri dufise vy'amapolitike navyo tuzi navyo tujamwo co gituma rero abo bari hejuru bogira uburyo bwose kugira ngo turonke uburyo aho tuza turaca kugira ngo tugaburire abantu urabona ngaho igenade yavuze umutekano urahungabanye kandi ikintu cose mu kw'isi ni amahoro ata amahoro ibintu vyose biba bigize iki bipfuye abo mu kwiyunguruza bafata amabisi hafi y'ahahoze isoko nkuru ya bujumbura bashikiriza ko badatahura ingene ibibanza bihuriramwo abantu benshi bidacungerewe uno mugabo ashikiriza umubabaro kubera ivyo vyaraye bibaye nk'ibyo bintu byabaye ibyo byaratubabaje kwera nko kubona biba mu masaha yo mu mugoroba hambere twavuga ngo biva ku moto moto barazikuye ubu rero bizarutse nyine kwa za moto kandi barazikuye mu barabara nyine ata moto ziri ngaha hambere bavuga ngo ni moto ziciye ngaha ngo zitera ubu rero ubu tumva yuko atari za moto baba ni nyine bagumyemo sa yuko abo bantu rero nibo badufasha bakaguma babarwanya babarondera nyine bakaguma dufise umutekano nk'ubwa mbere nyine wari usanzwe uriho abunguruza abantu mu gisagara ca bujumbura nabo nyene basaba ko umutekano ucungererwa bihagije ku bituro vy'amabisi uno mugabo ababazwa n'ingene ivyo gutera amagerenade vyabaye nk'akamenyero agasaba ko abaregwa n'ico kibazo bogira ico bakoze ngaha haye dukorera ayo magrenade yama yatewe si ubwa mbere we twasaba rero abajejwe umutekano ko boshiramwo inguvu zabo zose bafise bakaraba ukuntu ngaha haye mu maparikingi y'amabisi haba hari abantu benshi ko amagrenade boja barahatera bagwize ukuntu boja baracungera uruja n'uruza rw'abantu cane cane baza bafise udusakoshi uduki bagaheza bakabaraba bakabakontorora bagakontorora neza ahahagaraye abantu benshi ico je mbona ku bwanje abajejwe umutekano bodufasha ngaha muri parking no mwishirahamwe ryunguruza abantu atrabu barababazwa n'ivyaraye bibaye ku gituro c'amabisi kiri hafi y'ahahoze isoko nkuru ya bujumbura ernest miburo aserukira muri atrabu abunguruza abantu mu buraruko bw'igisagara ca bujumbura atangazwa n'ingene haza guterwa inzirakarengane ababikora bavuga ko bariko bagwanya manda ya gatatu nawe nyene asaba ko umutekano wocungerwa cane aho bakorera si bwo bwa mbere twebwe tubona isanganya nka mwene iryo ngira ngo mu ntango harabaye ikintu cy'amagerenade kandi yatewe mu kwasiteri hanyuma haraba n'uruhagarara ku mabisi kwasiteri ku bijyanye na manda mugabo twebwe ibyo tubona ibintu si manda kuko manda si amagerenade mu mabisi si amagerenade mu banyagihugu hajya mu mabisi dutwara benshi ba mabukwe ba databukwe abana bacu bashiki bacu bashangazi ba muyomba bose tubatwara mu mabisi hajya uba uteye gerenade muri bisi ntiwiteye manda uhekuye uburundi ahubwo twashaka gusaba leta yuko yodufasha mu bijyanye n'umutekano kuramforosa cyane cyane nk'igipolisi coba cyambaye nk'abanyagihugu abapolisi baba bambaye nk'abanyagihugu kuko ntibumenya umupolisi n'umunyagihugu twebwe ngira ngo ni uko data baduhe- badukengera ata bintu by'ibigwanisho tumenyereye mugabo nk'abajya bamenyera ibintu by'ibigwanisho ubutegere nadi ngira ngo buca bamufata mu mwanya muto si abo bantu babiri gusa bakomerekeye muri icyo gitero cya gerenade ku gituro c'amabisi yunguruza abantu abajana mu buraruko bw'igisagara ca bujumbura na bisi yo mu bwoko bwa kwasiteri yarahononekariye nk'uko vyemezwa na moyize nkuru nziza icababa c'umuvugizi w'igipolisi aremera ko urwego avugira rugiye kuraba ingene rukomeza umutekano ku bituro vy'amabisi yunguruza abantu mu gisagara ca bujumbura ibujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika visi perezida wa mbere w'u Burundi gaston sindimwo yagendereye abanyagihugu bo ku mutumba wa gaturanda muri komine bugabira intara ya kirundo ni hafi y'u rwanda yasabye rero abaturage kwirinda icyahungabanya umutekano mu rwanda baturanye jean bosco ndarurinze yakurikiranye urwo rugendo mu ijambo ryo kwakira icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu aho yari yagenewe abanyagihugu bo ku mutumba wa gaturanda muri komine bugabira na nkwawomba merikiyoro buramatari w'intara ya kirundo yamenyesheje ko umutekano ari wose muri iyo komine no mu ntara ya kirundo muri rusange iyi komine twagendeye umutekano ni wose naho ibihuha byari bitiye mu gihugu bitabuze inkurikizi twarashoboye kubyifatamo neza komine ya bugabira yerege- yegereye urubibe duhana n'u rwanda irabyifatamo neza nkaba mbere ndabashimira cyane ukuntu bashoboye kubirengera bakabungabunga umutekano ntihagire ubucanamwo naho kumbure nka bakeyi bahunze ariko benshi baraje ndakibashimira kandi mwikomera amashyi gastos ndimwo icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu amaze gufata ijambo yasabye abanyabugabira kugiriranira umubano mwiza n'abanyarwanda no kwirinda abashaka kubateranya nabo twaje nk'aha kandi ni ku rubibe duhana n'igihugu cyacu kigenzi cyacu cy'u rwanda u rwanda n'uburundi ni ibihugu bivandimwe hariho abashaka kwenyegeza twosaba indongozo ngaha ko atamunyagihugu n'umwe yova ngaha agiye gutesha umutekano muke mu gihugu kibanyi cy'u rwanda kuko aha ibugabira murabizi mufise abapfasoni bavuka ngaho mu rwanda hariho n'abashinga nawe bavuka mu ga- mu rwanda kandi bemeye kuba ngaha atangorane bakaba bamerewe neza ngaha atangorane tumaze kubona bamwe bamwe abapfasoni bagiye kuramukanya abandi baca bavuga ngo bahunze kandi bagiye kuramukanya kuko ni bene wacu ku ruhande rw'abategetsi b'u Burundi icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu Gastos Ndimwo avuga ko biteguye kurwana mu nda na bagenzi babo ni ukuvuga abategetsi b'igihugu cy'u Rwanda abategetsi b'abarundi twese aho turi dufise igishika cyo kurwana mu nda na bene wacu bo mu rwanda kuko turi bene mugabo umwe ntazibana zirakonya amahembe mugabo turazi nuko imera n'imperuka u rwanda ruzoguma ari u rwanda uburundi buzoguma ari iki ari uburundi shaka igihugu ushaka kose umubanyi azoguma ari umubanyi twebwe rero ntidushobora kuribwa aribwa gusa dufise igishika cyo gusanganira bene wacu tubagwe mu nda tuje inama n'ingingo ingena ibihugu byacu byotera imbere ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi HCR risabwa gukoresha ishaka mu gutahukana impunzi nk'iryo ryakoresheje ribakira mu gihugu cy'u Rwanda mbere n'ejo mu ijoro hariho batanu baje abo batanu baje mu ijoro mwaciye mubarondera uburaro bararamo turabibashimiye cyane rwose ntibabyumve kuko hari abavuga bati abaje ngaha baba baje kwicwa tugasaba rya shyirahamwe hsr kurya ryarondeye amabisi cyangwa ibiduga byo kubakura ngaha mu burundi bibatwara mu rwanda yuko bobisubira bakabirondera bibakura mu rwanda bibasubiza mu mazu yabo bakigenda byarakisakise ngaha ku mupaka bitora abarundi bibatwara mu rwanda none umunsi ko hari impore ngaha ibyo kitakita bibagarukana mu burundi wabo Gastos Ndimwo icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu avuga ko leta izotanga intererano iboneka kugira impunzi zitahe harimwo no gushika iyo ziri mu Rwanda hamwe vyoba ngombwa umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu ajejwe gutahukana impunzi mbere nkaba nzomushigikira botwemerera tukaja ngaho mu gihugu c'u rwanda tukabizanira atangorane nimba babuze igitoro twogishyiramo tukarondera imiduga tukaza kubizanira kuko ni bene wacu dushaka ko dusangira urugamba rwo kuja mu nzira y'iterambere atari mu nzira y'ibihuha ku bitero vy'amagrenade bigize iminsi biba i bujumbura icegera c'umukuru w'igihugu gasitosi ndimwo avuga ko ari imigwi y'iterabwoba yo kurwanya nk'iyindi yose ku isi mu kirundo jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
ngewe ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya korowado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda isabukuru higanwa rya kabiri ry'ingoma z'uburundi rirabera igitega hashize imyaka ibiri unesco ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburezi ubumenyi ni ukuvuga siyanse n'umuco ishyize ingoma z'uburundi mu rwego rw'umurage mpuzamahanga eloge wirika neza arakurikira iri higanwa rya kabiri igitega
turi imbere y'ingoro ndangakaranga yo mu ntara ya gitega hagati mu gihugu cy'u Burundi abatimbo bariko bakina ingoma umutama akade congera w'imyaka mirongo itanu n'itandatu ari mu batimbo bo mu gishora muri komine giheta intara ya gitega amaze imyaka mirongo ine n'umwe abyina yongera akina ingoma avuga ko iyo abatimbo bava mu mihingo itandukanye bahuye bituma bunga ubucuti kubwiwe ngo ni umuco utegerezwa guhanahanwa uko urunganwe rukurikirana ariko hari ikimubabaza kikamusonga muri iki gihe ingoma yamye ivugirizwa umwami kuva kera yamye ivugirizwa umwami n'ay'abubu bavuga ngo bagize mariyaje bagahamagara abantu n'akamaramaza n'akaja n'akaja abo tubumvise mbere abo bantu mbere turabanegura rwose cyane n'akamaramaza baratumaramaza baramaramaza ingoma y- y'umwami muga twebwe yemwe naho woduhana ibintu bingana iki yemwe ntidushobora ku- ku- kugira ngo turaza gu- kuvugiriza umu- umuntu yagize mariyaje bari bakwiye kubyihaniza rwose ntihagire n'umuntu n'umwe n'umutimbo n'umwe agisubira kuza kuvugiriza ingoma umuntu agira mariyaje ni akamaramaza ubushikiranganji bw'inkino n'imico kama bumenyesha ko atangorane n'imwe irimwo kubona ingoma zitakivugirizwa abategetsi bonyene nko muri kahise silver nshagirije umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganji aratanga imvo ingoma uno munsi zirafasha ubwo rwaruka ruzivuza baba abanyeshuri baba abayuniverisiteri baba abarimyi abavuzi b'ingoma muramaze kubona ku manza ko babaronsa amafaranga mbega iyo ngoma isigaye ifasha urwaruka rw'uburundi rukashobora kwikenura noneho ntimwumva yuko icyo kintu cyo hava kitugora gusubiza inyuma mu gihe ingoma zisigaye zitunze hari akarusho zisigaye zizanira abo bantu birirwa barazivuza icyo kitwereka yuko ahubwo biriko birafasha biriko biraja mu rwaruka kandi biriko bifata intumbero nziza yo gufasha na cane cane abo batimba basanzwe bazivuza n'abatimbo nyene baremeza ko ingoma zabagiriye akamaro mu buzima bwabo bwa misi yose akade congera yewe narigeze gutembera reka naragiye nko mu bufaransa mu amerika mu buyapani reka muri suwedi no muri amerika y'epfo twarashyitseyo muri afurika ibaho mu rwanda hehe reka ni heshi mu bubirigi hose naragiyeyo ni heshi naho ntushobora gutohora ikintu cy'ingirakamaro jewe nakuriye mu mu mafaranga nakuriye hanze nariyagura kugira ngo ndaba abana ko bazoronka aho baba na- n'ibizobabeshaho narabaguriye amatongo nkagura isi gushyika ubu u- hari hatoya ubu basigaye bamerewe neza bararonka ikivi ikivi ndabishima cyane rwose ibishimwa n'umutama congera si ivyo gusa kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane ingoma z'uburundi ziri ku rutonde rw'umurage mpuzamakungu mu vyerekeye imico kama patrimoine mondial de l'humanité mu gifaransa leta ivuga ko ari intambwe idasanzwe kuko umurisho w'uburundi atagihugu na kimwe kizosubira kuwiyitirira nta bantu na bamwe bazosubira kuzitirirwa nabo twokwigisha iyo ngoma azokwama ari umuco kama ari umuco kavukire ku burundi bwacu icyo ni ikintu gikomeye nta muntu n'umwe atari abarundi azosubira kwiyitirira uwo murisho wacu n'ingoma z'uburundi naho ingoma z'uburundi zabwegukiye burundu mu isi nzima hari intambamyi izigaramiye ibiti byitwa umuvugangoma zikorwamwo biri ku mushiro kugira biboneke abatimbo barashobora kuva mu ntara bakaja mu yindi canke bakarenga zibiri bariko barabihiga ubushikiranganji bujejwe imico kama bwemeza ko bugiye kwicarana n'ubw'ibidukikije kugira ngo barabire hamwe ukuntu bogwiza bakanakingira ivyo biti vyo mu bwoko bw'umuvugangoma kuva ingoma z'uburundi zemewe nk'umurage bwite w'uburundi ku rwego mpuzamakungu ibaye inshuro ya kabiri hatunganijwe isabukuru higanwa ry'ingoma kuva havuyeho intwaro ya cami hari ibitari bike vyahindutse mu muco wo gukina no kuvyina ingoma kera zavuzwa n'umuryango w'abantu bita abanyagisaka gusa ariko ubu abantu bava mu moko atandukanye baremerewe kuzivuza mugabo gushika n'ubu abakenyezi n'abigeme ntibaremererwa kuvuza ingoma mu burundi eroje burikaneza gitega ijwi rya amerika
kaze mwumviriza igikino intamenwa mutegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru c'ishirahamwe search for common ground mu burundi
madamu hanje basha nibazura gutanga imidari ku bantu bitanga kuruta abandi mu kino gihugu basha ni ukuri wewe ntazogusabira
yoyoyo hewe mbega yemwe jewe hangera ninda n'indeshyo umudari bo wumperiye umve ndakubwira tujya tuntu ukora utwita duto nitwo dutuma ingo zitera imbere ingo nazo aziko zigize umutumba ingo ziteye imbere naho umutumba uteye imbere Eh, imitumba nayo akaba igize komine basha mbaye ndageza ngaho gusa none ga nyakubahwa musitanteri Eh.
jewe ko namanza ngaha kwikomine ari ukukugora gusa ico kintu bompera umudari w'agashimwe coba ari gihe
ntusuye kuvuga ko uza kungora hanje Mm.
ubu nanoza ndaronka abantu benshi baza kungora nkawe nkaba mpiriwe
sa sinabumvise mupfasoni hanje ndakubwira Sa.
noronka ku misozi yose umuntu umwe umwe ameze nkawe Mm.
ni ukuri kose ikomine yacu itotera imbere Mm.
abakuru bagatangara amazi Mm.
yego nyakubahwa musitanteri ndakumva urambabarira sinzi ko ari ubujuju ufise Mm.
mugabo n'ubu Mm.
simbona ikintu cotuma ushima gutyo sawa Mm.
ngira ngo basi ndakubaza mbaza ndakwishura n'ukuri Mm.
kuko ugushira ukamazinda vyovyo ndabifise sagasesheshwa rumuri rero biraboneka ego no mw'ishuri sinavuyeyo kubera ubujuju Mm.
ni kubera abavyeyi bankuyeyo kugira ngo ndabafashe udukorwa two muhira Oya, biraboneka.
kuko nari nsanzwe ndifura aho byo wiga hoho byari Mm.
kuba ibindi bindi umuntu uciye ubwenge wagarukiye mu wa gatandatu gusa hari akantu iyo wiga za kaminuza naho
mbega ivyo vyovyo ko nize gushika mu mwaka wa gatandatu wabikuye hehe kanya nyakubahwa musitanteri Ash, nawe urantwenza ntuzi ko mvise urutonde rw'abaremesha kiyago ku mutumba ku mutumba n'amashuri bize Ah.
ndabifise ngaha ndavyibutse Hehe.
ego ndibuka ko twa- ko wabidusabye Mm, mugabo nyakubahwa musitanteri mm.
hari ico wagira ngo mbaze yego cyane ndavyibuka Mm.
nagira ngo mbwire tujya duti wazanye ngo bashyira ku miserege mu Eh.
kibanza c'imbingobingo Mhm.
turwanye inkukura Eh.
bakongera bakatugaburira ibitungwa iyo wadukuye
turya Mm, nadukuye hariya mu ikomini iwacu eh, ndaduhawe n'uwujejwe indimo hanyuma nca ndatugwiza mhm.
nca ntangura no kuduha ababanyi ngo nabo batworore ntiwumva none nk'ivyo yumvira ko uwundi muntu yokwiyumvira arinde nk'aho atari intwari mupfasoni nkawe ngaho ahanye twicaranye jewe numvira ni none none gako uno munsi wari watonze kare wipfuza iki jewe numvise amakuru mu iradiyo Eh, nti naho nkenesheje muhira sinokwicara ntatohoje neza ivyo ari vyo wumvise ibyiga mupfasa Eh, nyakubahwa eh.
numvise ngo hariho amakomine ariko arakira abantu bahunguka nagira ndakubaze ko n'iyi iwacu hariho abariko barahunguka
ntiyumva bimwe nako ndavuga eh? uri intwari koko eh? uri uwa mbere aje kubimbaza none nibyo ashanke si ibyo ganyakubaha
hewe mwana mbega uranywa utuyoga nkaguha ko narinda dufise emwe yego mu bisanzwe sinahoranywa Yego.
arakini turiko turagaruka naranyuye agapombe gake abo twari kumwe baguze kuko nta mazi safi twaronka hariya Eh. Eh, se amaduka ye ntaco tukugira kuko turacara udutobe reka numve Eh.
mu kuryoha mugu wanje Eh.
asante sana mama urakoze cane none gakibona kunyatsa indaro y'uyu munsi uri kubandanya uja hehe ha Mm.
ntaho mfise Eh.
naraje nzi neza ko atahariho nja Eh.
arakini Mm.
ndavuga ntinji iwacu tu none wewe nta bavyeyi ufise canke bene wanyu
wapi barapfuye bose yo amaguma y'ibapituwa bose yo mama twarashoboye guhungana Eh.
arashitse hariya sinamara arikamuwa Eh, eh, eh, eh, eh, eh.
sigara nje nyene yo none mama wawe iminsi mwamaranye ntiyakubwira iwanyu canke mwahunze wungana gutya emwe bahunze jewe ndi mutoyi kidogo Mm.
ibyino ntabyo nari ncibuka naho utakivyibuka Mm.
ngabo nawe no numva avuga ivyumvikana Eh, yego ndavuga neza kuko aho twashitse twari twenyene tukavuga tukavuga ururimi rwacu gusa Eh. none wewe ku vy'ukuri wipfuza iki ntugire ngo ni kuko babaza kibondo n'ukuri ni ukugira nyene urugo hazozira nze Eh.
menye ico ndamubwira ego emwe jewe Mm.
atashiga mubonano batera Eh.
nobasaba kuba ndabaye ngaha Eh.
ababera umwana namwe mukambera abazazi oya nawe tutarayivugana na nyene urugo Eh.
uwo shaka ukaba urigumiye ngaho nibyo ntaco wonoye mama mimi nta kintu zobononera mama muzazi yari yaranciriye umugani ngo ndazosonza nigumye ngo bizontunga Eh. ego kibondo iyo ushonje ntugoke mwana abakubona baragufasha none tube turaganira uyu muvyeyi wawe yitwa ngo iki erega aho wosangana ni ndamuzi yego barira twumva mama Eh.
yitwa daforoza
hewe utinya ko wawe yitwa daforoza
yemwe woba wibuka izina ryiwe ry'ikirundi Eh, ngoya kwanza Eh.
kama ni inamarushwa Inamaru- Ego, ego niryo ndaribona kw'ifishi inamarusha
mbega profe bosco ko wazindutse n'amaki nta kigufise utanga muri aka gatondo ntaco mfise nshuti washaka uno munsi wose je sinkora Ha, hewe narinde kuba ndagufasha kazi
basha akuno muzi ntako wopfa ushoboye Mm? nakira abantu nawe bantu benshi usanga baje bafise amatati y'abagore n'abagabo numva nawe ntabyo woshobora kandi atanawe uratunga no mu nzu kandi bwana musanere wowe urakunda kunshokoza Oya, si ugucoza, none nabi ico wibwiye.
none urandonderera inkwano nzoca ndamurondera
mbega igitangaza igitangaza inkwano irondero utaronka umugeni urabanza umunyereke hanyuma tuza tubivugana neza urazi ga musanere ndakubwira je nagusabe wowe gusa uramfasha baze bantore nzemba umuhanuzi wawe ndonka agashahara gafatika nzoca indongora urabe ndakumvise ndamuzane ugomba kunsubirira oya data wanje inka zikera ubwo wireha nzitonda nta mwana w'abandi nzokwegera mu nzu Ntangaye.
ntagira ico ndamugaburira oya burya bosiko ndaguhanura Eh.
urashaka utimbe muhungu twese burya twabitanguye dutinya none aba turabatunze kandi muzi neza Ha, oya ntibyoroshe mugabo sha sawa nzoraba nuko nyene muri ino komine yawe umenga barakenya Asha, bararondeye ndahebura reka kuvuga ntiwarabe musita aho urazi cari kinzanye ga nyakubwa nanje gusaba musitante ngo muze mudutegure irya saha irya anye ya komine.
tuko turitegura kugira ngo dutangure kugira ibikino dutangishe udufaranga duke duke kugira ngo dutangure kwigenga we nibona ko Ah.
bigoye yo Eh?
ngabo bosiko sha nukuri ico cyumviro cawe cari ciza oya nivyo ariko irya sare kabisa ntishobora kuboneka muri iyi minsi uti giga mstani yego uti nshaka kuboneka basa ntubona ubunyene uno munsi nyene turiko turavugana mu kanya tuva tuyakiramwo bahunguka izo turakuboneka twamaze kuronka ahandi tuzobashira kandi nizeye ko namwe bwe tuzobasaba kandi mwadufasha kubakira
isawa ga ivete reka kugira amaso n'ingu dukore mu minwa
ndagize ayamburiye
turamutse neza reka aha ntituri ku ishuri banyina mwana indamutso niyo nyine ivete genda shawe uhereze umukozi hari inyuma umubwire acayateka sibyo
cyabo urabona ako kana uko gakura ariko kaguma kabanye kaba keza none abana babigeme si uko igihe bariko barakura batangura kwishariza kugira ngo base neza nyine nta gitangaje kimwe wapi rero Eh?
aka kari ndetse karadizo kariya abandi bakobwa biga kariya abandi kandi wowe shi- akarya gatwaye kabo Hmm, karamaze gufata forme mugabo ntawe wo karararura ariko nta soni ibyo mvugaga babizoba Eh? noneho ceceka ngo araje nigakura n'umaguru ivete ngo hano icyo ndakubaza bibashobaye iki umubazi ko uwo mwana ntabura icyo ndamubaza kandi uzi neza ko ndamwigira
Huu, ivete urabazanye ikaramu gira uhabwe entero ugasoma umwanya ngira ngo ni dogitare kuko ntayo nazanye cyangwa murantiza mbona mufite nyinshi
ega ivete sinari nzi ko tera inkuru gutyo Eh?
aha gatera inkuru mbona adakuze asigaye ari inkumi nta makumi ngaho ivete banyina mwana ubu ahanini icyo kwiyumvira ni kaye gusa uranyumvaga mwana ibindi uzovyimvira uracafise umwanya murakoze mese nagira yambandane ahusha bigire agere ntamubajije icyo nashaka kumubaza ivete bigabashe icyo nahashanda guha agafanta hoya mese mwari.
murakoze ndihuta ahubwo mbwira icyo mwagira mu mbazi
ntabwo nyine kubaza mpagaze hejuru banza wicare bizobutse noneho nikibaye entero gase gusa yavuye ibaye entero gatwara eh
kubarira si ukugayana ahubwo ni ukwihuta Ah, karume wa yo mu profe bosco
ndamutera ubwoba atayije ndiko ndamusambisha ga- gabi- gabi- gabizoza mureke sha yigire aho mwene kumugorera iki
ibe urazi cyo nashaka kukubaza ni ukuri ubu mutuzanira amata ryoshe kuruta yo mwawe Mm, ha. kandi sha ivete nivyo Mm, twame tura- turibaza icyahindutse none niko amata y'ubu afise akanovera karengeje gusumbya yo muhora muzana kayivira mupfa didiyo yabitubwiye twe na mama turamuhariye Asha, nivyo?
none namwe murumva ko mwabyumvise erega ngatubwire neza ni igiki cyahinduye murumva ubu iyo twahora dukamira ntigishobora kuzuza amacupa abiri hariyo rero iyiheruka kubyara niyo tubakamira kuko twebwe ntidushaka ku- kuvanga Mm, okay.
niho mbona umvise akabiri karembye niho amata kabanza murekure rero yigire bizoza ubu naho nta- ikibazo ntiyagitoye ubu murondera kwiga sawa ntugende mugabo umenya ko uzigariye ku ideni ifana yanjye wanze kunywa
nzoyinwa hanyuma ngo nshaka kumubyibuka bose baduhonyore hamwe ubwiharuro cyane
kugana bizoza nta soni
ntimutangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufise icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri mirongo irindwi na rimwe amajana atatu na mirongo irindwi na kabiri amajana acenda na mirongo ine sitidiyo y'ijambiro abasezeye naho ubutaha
ibi byashize byasigiye icy'urubyiruko ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubaka ejo hatubereye ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko ikiganiro ejo mugikurikira kuri radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu amakuru twabateguriye arashoje nagira ngo mbibutse gusa ko visi perezida wa mbere w'u Burundi gaston sindimwo yihanangirije abaturage baturiye umupaka w'u rwanda n'u Burundi kwirinda icyateza umutekano mukeya yavuze ko hari abantu bashaka gutobera ibihugu byombi nubwo atatuye ngo abwire abanyagihugu yari yasuye abo bantu abo ari bo abanyagihugu nabo ku mutumba wa gaturanda muri komine bugabira ndabashimiye mugire umugoroba mwiza